iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese muteze amatwi twongere guha ikaze abariko baratwumviriza twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na frederic nkuntikije ateramije ibiganiro vy'iradiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni ku wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu burundi naho guhera isa kumi na zibiri turabashikiriza umuziki ntimutago rero dutangura ibiganiro vyacu vyo munsi ku makuru avugwa hirya no hino muri iki gihe
urakoze frederic mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino reka tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho amasezerano yatewe ko igikumu mu mpera z'umwaka uheze ashobora kutubahirizwa bivuye ko hari ibibazo ku bijyanye n'uko impande zibiri zahuzwa n'ayo masezerano zisa n'izananiwe kuyashyira mu ngiro ababikurikirana bakavuga ko bisa n'uko atacyizere kiriho cyo gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka ayo masezerano ategekanya ko amatora yatunganywa imbere y'uko uyu mwaka urangira kandi ko perezida joseph kabila abandanya gutwara muri icyo kiringo ayo masezerano ategekanya kandi ko leta iyoborwa n'umushikiranganji wa mbere aturuka mu runani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isanzwe iri mu biganiro mu gihe bisa n'uko bitoroshe gushyira mu ngira ayo masezerano abahuza mu biganiro baturuka mu ishengero katolika bavuga ko baruhijwe n'uburyo icyo kibazo cyananiranye kuva mu nzira bitekanijwe ko kuri uyu wa gatandatu ariho impande zose ziheraheza ikibazo cyo gushinga leta nshasha no gushyira mu ngiro ayo masezerano christophe rutundura umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi amenyesha ko batekanya gushinga umunsi ntabanduka wo kuba bashize mu ngiro ayo masezerano uruhande rwa leta rwagiriza abo abo bitavuga rumwe ko bashaka gutegeka ku bijyanye n'umushikiranganji wa mbere urwo ruhande rukavuga ko perezida kabila ahabwa amazina y'abantu batanu mu gutora ujya muri icyo kibanza abahinga mu bya politiki bamenyesha ko leta nshasha ifise igikorwa kitoroshe cyihuta cyo kurondera amafaranga yo gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu mu gihe ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika kandi ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ritekanijwe kubandanya mu gice cya kardo finale kuri uyu wa gatandatu abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bahamagariye abanywanyi babo kutitabira iryo higanwa ibyo byatumye byatumye ibibuga biberamo izo nkino muri gabo bibonekamwo ibibanza bitari bike bigaragara bivugwa ko abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye ya leta baharugwa amajana aribo batonda ku mugwa mukuru wa Gabon Libreville bajanywe no kugura amatike abaha uburenganzira bwo kuja kurorera izo nkino yamara izo nkino bivugwa ko zititabiriwe cyane nk'iziheruka zari zabaye mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri aho Gabon yafatikanya na Guinea Equatoriale mu itunganywa ryazo Martin Nguipso yari arongoye imyiyamamazo ya Jean Ping umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yari yabaye mu mwaka uheze amenyesha ko abanyagihugu bitabiye ako kamo mu ntumbero yo kugaragaza ko badashyigikiye perezida ari bongo aburaman aba umwigisha muri kaminuza ya omar bongo amenyesha ko kuba abanyagihugu batitabiye izo nkino byerekana ko ibibazo bya politike ataho byaroye bamwe mu banyagihugu bitabiye izo nkino bavuga ko ibibazo bya politike bitari bikwiye kwivanga mu by'ubutunzi bw'igihugu perezida ari bongo akaba atacarashikiriza ku bijyanye n'akamo umunyepolitike jean ping yateye abanyagihugu perezida robert mugabe wa zimbabwe yatahutse mu gihugu ciwe avuye muri aziya aho yari amaze iminsi ari mu karuhuko bitekanije ko inyuma y'ako karuhuko perezida mugabe asubira mu biganiro ku bijyanye n'uko hageze ko atanga ubutegetsi nta mumenyeshamakuru n'umwe yatumiwe kumwakira ku kibuga cy'indege ibitari byitezwe na perezida mugabe umwe mu bakozi ba leta yahaye ubutumwa perezida mugabe inyuma y'ahahingukiye avuga ko ari ibintu bitumvikana gufata ingendo z'akaruhuko mu gihe igihugu cyugarijwe n'ibibazo ishyirahamwe mpuzamakungu niyo rimenyesha ko abantu bashika ku miliyoni zitanu muri zimbabwe bakeneye imfashanyo y'imfungurwa umwaka uheze waranzwe n'imyerekano y'abasaba ko agateka kazina muntu kubahirizwa ubutunzi bukanagurwa muri iyi ndwi Julius Malema umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo yasabye perezida mugabe yasabye perezida mugabe gutanga imihoho ni mu gihe abategetsi batari bake harimo n'abakukuruke mu gisirikare baza baramwiyonkoye ko tubutse ko perezida mugabe ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani imbere y'uko afata urugendo ajya mu buruhuko akaba yaremeye ikindi kiringo gishasha cy'imyaka itanu yongewe n'umugambwe wiwe mu matora atekanijwe kuzoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yakiriye umutegetsi wa mbere kuri uyu wa gatanu umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza theresa may perezida trump yatangaje ko amerika ifitaniye imigenderanire idasanzwe n'igihugu cy'ubwongereza may yatangaje ko ivyo bihugu uko ari bibiri bisangiye inyungu ku bijyanye n'ubutunzi yongera avuga ko perezida trump yamwemereye ko ashigikiye ijana ku ijana ishyirahamwe ota yamara ibyashikirijwe na perezida trump ku bijyanye n'uko ibindi bihugu bitegerezwa gutangura kuriha amafaranga y'umutekano wabyo byateye amakenga ibihugu bya buraya bitari bike ikindi perezida trump yashikirije ni kijyanye n'uko ashikiye ko ubwongereza buva mu ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya buraya akavuga ko uwo mugambi ari uw'igitangaza mu kiganiro yahaye abategetsi bahaye abamenyeshamakuru perezida trump yatangaje ko hakiri kare ko agira icyo avuze ku bijyanye n'ibihano byafatiwe uburusiya ni mu gihe perezida trump atekanya kuvugana na perezida vladimir putin w'uburusiya kuri uyu wa gatandatu perezida trump yongeye kandi abwira abamenyeshamakuru ko afitaniye imigenderanire myiza n'ibihugu byose harimo n'ubushinwa abategetsi uko ari babiri batangaje ko bafashe ingingo zo kunagura imigenderanire y'ubutunzi hagati ya amerika n'ubwongereza
turamushimiye mugenzi wacu adushikije amakuru avuga ku isi ijwi rya amerika i washington dc ubu naho ni umwanya w'ikiganiro cy'amagara y'abantu kira
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwe bwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya amerika indwara z'ibyuririzi zirabangamira abagwayi b'umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza mu gihe badafunguye neza ibyo biruko kandi mu gihe babwirizwa gufungura bikwiye bari ku miti nk'uko bihanurwa na oms ishami rya onu ryitaho amagara y'abantu ku isi mu cegeranyo caryo co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe muri rusangi abantu badafungura neza barabangamirwa n'indwara ya malariya na cane cane abari ku miti ipfupfahaza umugera wa sida tumenyeshe ko ibitigiri binini by'abagwaye umugera wa sida ku isi biri mu karere ka afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara nk'uko biri mu cegeranyo ca oms co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane byongeye ukudafungura neza ku bari ku miti ipfupfahaza ni intandaro y'igabanuka ry'abasirikare mu mubiri inkurikizi ni ugusinzikazwa n'umugera wa sida nk'uko byashyizwe ahabona n'ikigo cy'ubushakashatsi ku ndwara ya sida hamwe n'indwara y'igitigu co mu gihugu ca kanada ubu byibuhe bw'umurengera ku mugwayi wa sida buratuma benshi baheba gufungura bikwiye ku gutinya kuduza ibiro ivyo biruko mu gihe bimaze kuboneka ko abagwayi bamwe bamwe bari ku miti ipfupfahaza bagira ibiro birenze nk'uko byashizwe ahabona n'ikigo citaho ibijanye n'amagara y'abanyagihugu co mu gihugu ca kanada mu kiganiro cacu c'uno munsi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza kuri mikoro nk'uko mubyumva ijwi ni rya kayisa liliane inamahoro kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo rwanyu kira mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya makamba iri mu bumanuko bw'uburundi kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira icokogwa kugira ngo bagendane umugera wa sida ntibahagarike umuti bitewe no kubura imfungugwa ruganira na mugenzanje ara ive irankunda habaye abaremeshakiyago baza barabakurikirana babahimiriza no gufata imiti kubera ko ni kenshi iyo babonye yuko batangiye kuronka ka mitende baca bashaka kuyita nka leta yari ikwiye gukora ku bantu bagana umugera wa sida yoraba ukuntu ibaronse uburyo dufate nk'ibintu byo gufungura ubusanzwe byohera mu kibano kuko ari aho usanga mu kibano bagenda aravuga ngo ujya ngo ujya akarabaye ngo afate imitareke ngo ubundi ngo umugera ngo utegereza kumuhitana
nuko mu gihe nk'abavyeyi canke nko mu muryango basanzwe bazi ko uwo muntu yoba agwaye umugero wa sida akaba bazi nuko ajya gutora iyo miti mu gihe babonye yayihagarikije barashobora kumukurikirana akaraba ati ko wayihagarikije hari abo bigora ugasanga barabuze ibifungurwa kubera ata buryo bafise
mu guhimiriza abo mu miryango y'uko babwirizwa kubakurikirana no kubaba hafi bakumva y'uko babwirizwa gukurikirana umurwayi wabo baraba y'uko no mu mfungurwa afungura ko hari akamaro zimugira ko hari imfungurwa usanga basabwa ko babwirizwa kuza barafungura kenshi bakaza baraba ko bozibaronse ni imiti isonzesha cyane birakenewe yuko ashobora kuronka ibyo afungura kugira ngo iyo ayifashe ntashobore kugira ingorane hagatangwa n'inyigisho kugira ngo akurikirane iyo miti yomara ikiringo kitari gito agendana uwo mugeni
imfungurwa zirimo ndemamubiri nsanganyangaburo ntanganguvu hamwe n'ibyunyunyu zirakenewe ku bantu muri rusange na cyane cyane ku bari ku miti ipfufahaza umugera wa sida abashakashatsi bahurikiye mu ishyirahamwe rifasha abantu ibijyanye no gufungura ryo muri canada bamenyesha ko umuntu umwe aba akwiye gufungura ku munsi ibifungurwa birimo imboga n'ibyamwa imfungurwa z'intete amata cyangwa ibiyakozwemwo tutibagiye inyama cyangwa n'ibizikozwe bikozwemwo ukugira ikarashishi navyo nyene ntivyohara kugira ngo bagwanye ibiro vy'umurengera kuko bimaze kuboneka ko bamwe mu bari ku miti ipfufahaza bavyibuha birenze kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida reka mugenzi wacu ara ivirankunda adushikane ku mugwa mukuru w'intara ya makamba adushikiriza inkuru yadutohoreje ku bagendana umugera wa sida ukudafungura indya zikwiye kw'abagendana umugera wa sida gutuma bamana amagara make na cane cane bari ku muti upfufahaza iyo ngwara nk'uko twabiganiriye na bamwe mu bawugendana bo mu ntara ya makamba ahanini biva ku bukene bw'ibifungurwa aho ni mu gihe mirongo icenda n'umunani kw'ijana y'abasanzwe bafashwa n'amashirahamwe yitaho abagendana umugera wa sida baba bagizwe n'abarimyi nk'uko vyemezwa n'ubugenduzi bw'intara y'ubuvuzi ya makamba mu gihe rero umwimbu ugabanutse bamwe mu bagendana umugera wa sida ntibaba bagifashe umuti neza rimwe na rimwe abagendana umugera wa sida barasaba impanuro ku baganga zijanye n'inyifato mu bijanye no gufungura donate ngendakumana aba ku mutumba mworosi aratuyagira iyo ntafungura bikwiye naho ndaza nkitura abaganga bakambwira ngene ntegerezwa gufungura kandi bakampa n'umuti w'akayabagu bigatuma nsubira gufungura neza ugufungura kandi imfungurwa ku bagendana umubwira wa sida ntibahage bikwiye ni iyindi ntandaro yo gusiba gufata umuti upfufahaza uyo mugera adera butoyi amaze imyaka indwi ayinywa atubwira ko mu gihe atafunguye neza yumve ko ahaze uyo muti ahitamo kuwusiba ibizunguzungu no gucika intege nivyo biza imbere mu bibangamira adera butoyi mu gihe aba yasivye umuti izindi ngaruka zama zibonekeje ni nko guta ibiro n'igabanuka ry'abasoda barinda umubiri nk'uko vyashikiye leokadi keza k'imana aba ku mugwa mukuru wa makamba ibintu biruko kandi mu gihe iyo miti ubwayo ishobora gutuma uwuyiriko imumerera nabi atafunguye neza kirisina bazirutwabo amaze imyaka cumi n'ibiri ari ku miti ipfufahaza umugera wa sida arifatira ko akarorero imiti yoshobora kongera nabi kuko iyo waba wafata imiti udafunguye gutegerezwa kugirira ingaruka mba ntakenye ibyo mfungura tumenyeshe ko ishirahamwe pamu ryahora rifata mu mugongo mu bijanye n'ibifungurwa amashirahamwe yitaho abagendana umugera wa sida ryahagaritse ico gikorwa imyaka ibiri iraheze ivyo bikaba vyatumye imiryango yaba ntaho nikora itoroherwa mu bijanye no gufata umuti upfufahaza kukaba nkako imfungurwa zahora ziyifasha mu kubaho kwa misi yose ntibakizironswa nk'uko amakuru dukura mu kigo INSS gifasha abagendana umugera wa sida cimakamba avyemeza twumvirize Beatrice Nirera ajejwe igisata co gutanga imiti no kwakira abantu mu kigo INSS cimakamba twebwe urumva nk'umuganga amubwira uti genda ugerageze urondere urabe no mu babanyi ugira iki utuntu twose urondere utuntu ushobora kurya nk'ubu urumvura niyo akubwiye ngo ntaco narose njye ntaco nagira iki uramuhimiriza nyene ukagira mbwa natwe iyo hari ibintu ngaha kare ari nk'umuntu ubona ko ataco afise abo baramuha ayo mata akagenda akayakoresha naho biruko inyigisho zo gufata umuti ziguma zitangwa by'umwihariko beatrice nirera avuga ko ari ngombwa abantu bazironswe kuko ugusiba umuti upfufahaza biri mu bituma abagendana umugera wa sida bashobora kugira izindi ngaruka nyinshi zifatiye ku ndwara z'ivyuririzi naho bamwe mu bagendana umugera wa sida badafata imiti kubera ko babuze ibifungurwa hari n'abandi bashima kuwufata kubera ko biri mu bibafasha ko amagara yabo atabandanya asinzikara denirda ndabambarire ni umuvyeyi amaze imyaka irenga itanu ariko umuti upfufahaza aba ku mutumba wa rutegama ndaronka duke duke nyene tugufatisha uremera ukababazwa n'umuti ariko wawufashe ehe kubera iki kugira ngo nshobore gukira indwara ngwaye abagendana umugera wa sida barasaba bashimise ko ibisata biraba ibijanye no gukingira amagara yabo vyododora mu mashirahamwe mpuzamakungu kugira ngo ifungurwa bahora baronswa zishobore kuboneka mu ntumbero yo kubandanya bafata umuti neza abanonosoye ibijyanye no gufungura neza bokorera hamwe mu kwigisha ibijyanye n'ingene abarwayi bari ku miti bofungura ku neza y'amagara yabo ibyo byofasha kumenya neza ibyo bafungura kugira ntibibagirire ingaruka mbi ziturutse ku kutamenya nk'uko bihanurwa n'ishyirahamwe ryitaho uburimyi ku isi efawo uruhara rw'amareta nago nyine ntigohara aha ni nko gukarihishiriza ubwenge abizi ibijyanye no gufungura neza ikanabagwiza kugira ngo bakwire mu gihugu cyose byongeye kandi amareta yoshiraho ibigo bikurikirana abantu aho nikora bakaronsa imfungurwa zikwiye nk'uko ishyirahamwe efawo ribandanya ribihanura ariko kandi amashirahamwe yigenga nayo nyene yoshigikira abari ku miti ipfufahaza umugera wa sida amakuru dukura mu gihugu ca senegare atumenyesha ko amashirahamwe adaharanira inyungu za politike hamwe n'amashengero bagiye hamwe mu gutororokanya ibifungurwa vyo gufasha abo bagwayi kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfufahaza tega amatwi ikiyago twagiranye n'umugenduzi mukuru mu ntara y'ubuvuzi ya makamba Kamba Alexi Nijimbere aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda Alexi Nijimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya Makamba ndabaramukije ndabaramukije namwe abagendana umugera wa sida bari ku miti ipfufahaza usanga hariho bamwe bamwe batayifata neza bivuye kuko bafise inzara mu miryango ico kibazo turakizi mu minsi heze twari twasabye yuko abo bantu bofashwa shirahamwe pamu riratwumva rifatanije n'ikigo seneresi baragerageza kubaha ibifungurwa araheze iminsi ico gikorwa carahagaze ni kuki mutasubiye kubadodorera ahandi mu bindi bisata murazi yuko abagira neza bo bafise ibindi baraba by'iwabo uvuga yuko abanyagihugu batari bake bafise imfungurwa turabahimiriza rero muje mu mashirahamwe bashobore bonyene kuronka utwo bashobora gufungura oba hari icizere c'uko izo fungurwa hazogira igihe kandi zigasaba kandi kuboneka vuba bwa hafi kuri iryo shirahamwe pamu bagenda batubwira yuko bagenda nabo bagira ibibazo bijanye n'izi mpunzi ziri mu karere ko muri bino biyaga bigari mugabo baradusha mu muhanga y'uko heza bakagaruka bakadufashiza abagwayi ni kuki mutofata nk'ingingo ifasha kugira ngo mushobore kuziganya umwimbu bumwe bita amahangara maze uyo mwimbu ukaba ujeje gushigikira bagendana umubwira wa sida mu gihe bageze kuri ubwo buzima iki kibazo uvuze ni ikibazo gikomeye cyane ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi busanze bufise amahangare amahangare atari make yubatswe muri izo ntumbero z'uko abenegihugu bokwigishwa kugira ngo baronse umwimbu ntibace bawumarira ku isoko ariko bamenye yuko batageza kuziganya ikizobafasha mu gihe bazoba umwimbu wabo barindiriye kuronka iyindi myimbu alexi nijimbere umugenduzi mu ntara y'ubuvuzi ya makamba ndabakengurukiye e, turabakengurukiye natwe
arakoze ara ibirankunda kuri ayo majwi n'icyo kiyaga dushikirije turuhuke gato mu kumviriza akaririmbo sida ngiyo yaririmbwe na rugeri nyange haridi batazira dogo eyi twibutse abariko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya amerika kuri mikro muri kumwe na hayisa liliane inamahoro uno munsi turiko tuyaga ku bijanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bagendana umugera wa sida bari ku miti ipfupfahaza gwaruka gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uyu nawe akaba yiteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura mbaza ndakwishura
je ikibazo nobaza muganga ko tumenyereye abagwayi bose bagiye kwa muganga babaha ibinini muganga akakubwira ati bivanye n'indwara urwaye n'imiti tugira tuguhe hagarika gufungura ibi n'ibi n'ibi none ku bagwayi b'umugera wa sida uba babaha imiti imwe cyangwa uburyo bwo gufungura bose batabunganya burya ikibereye ni ukugira umuntu agira amagara meza bagwaye indwara imwe tukabavura kumwe ku byerekeye gufungura naho no kubaho umuntu aragena uko ashoboye akamukurikirana akamubwira ibibereye nawe agaheza akiyungunganya kugira ashobore kubironka ngo amaheze agira amagara meza mbaza ndakwishura
iyo miti ya sida iyo umurwayi yayifashe ndetse agakurikirana n'impano za muganga arashoboye gukira umugera wa sida ku buryo utosubira kwibonekeza iyo basubiye kandi kumufata ibipimo oya gushika ubu unye iyo umugera wa sida winjiye mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga yuko indwara iraheza ikibonekeza naho yafata umuti wo gupfupfahaza si ukuvuga yuko yakiza indwara ahubwo ya miti yamufashije kugira babasuda biwe mu mubiri bakomere aheze amere neza mbaza ndakwishura
iyo miti itangwa iyo bishikira bose ntibarabe abatishoboye ngo babahe mikeya abishoboye nabo babahe myinshi hano turafise ikigo gikomeye citwa kamebu hari imiti bayituma ko hanze igaheza igashikirayo hama amavuriro akurikirana abantu bagwaye umugera wa sida amashirahamwe eka n'ibitaro bikuru byose bagenda kuronderera iyo miti bifuza kugira bahereza abagwayi babo rero nivyo ko bishika yuko hariho amazu amwe amwe agurisha imiti usanga bagurisha iyo miti ya sida kuko babisabiye uruhusha
gwaruka n'ubu nyene muganga anita munyana arashishikara kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
nashaka kubaza ku bantu barwaye umugera ku miti baba batanga kwa muganga iyo binganya uburemere bose baba barwaye umugera ungana ego cyane imiti yo gupfupfahaza sida igenda irarutana inguvu nk'akarorero twotanga ni wa muntu atanga uyu muti wo gupfupfahaza atamunsi n'umwe arawujako rero hariho bishika yuko imiti ayifata nabi canke ikamunanira baraheza bakamuha iyindi miti ikomeye ndakubaza muganga ko tubona ku isi ubuhinga bwo kuvura buguma butera imbere muravuga imiti yo gupfupfahaza sida none nta buhinga burabonekaho sida bayivura igakira burundu gushika ubunye nta buhinga buraboneka ariko icyo tuguma twizeye nuko abashakashatsi baguma bigaranye baraba basubira batohoza kugira umuti w'indwara ya sida by'ukuri uboneka kugira ukize abo bose bayirwaye
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umurwayi wa sida iyo agwaye sida usanga hariho n'izindi ndwara zimwandukira ugasanga mbere zozo zijya zifise inkomezi gusumba umugera wa sida kandi ibyo bice bituma biba n'ibimenyetso byerekana ko agwaye sida mbega iyo ariko arafata imiti n'iyo miti y'izo ndwara ayifatira icyarimwe cyangwa se abanza gufata umuti w'indwara imwe indwara yamara gukira agaheza agafata iy'uwundi iyo umuntu agwaye sida akagwara iyindi ndwara nk'akarero twotanga akagwara nk'igituntu ashishikara gufata imiti y'igupfupfahaza bakongera bakamushyirako imiti ivura indwara y'igituntu mbaza ndakwishura
ko tubona indwara zose nka zose ziri ku isi bazironkeye urucanco nta rucanco rwa sida rwogo baba bariko bariyumvira mu buhinga bwa none bw'ubuvuzi buboneka byose bariko bagira uko bashoboye kugira ngo rucanco canke umuti uvura burundu ingwara ya sida biboneke ariko ico mwomenya nuko impinga iracari ndende uravye ibikorwa bimaze gukorwa kuva aho uwo mugera ubonetse haraciye imyaka mirongo itatu irenga ukabona yuko hari abashakashatsi bagize uko bashoboye gushika ubu bataratora incanco muca mumva yuko ari ingwara ikomeye mbaza ndakwishura
mu gihe umurwayi agiye kwa muganga bakamuha imiti yo gupfupfa hasi baba bashobora kubabwira i- ibifungurwa baba bemerewe gufungura zitabatera ingorane iyo umuntu wese bamwakiriye bagaheza bakamushaka imiti yo gupfufahaza baramubwira inkurikizi y'imiti ariko arafata baramubwira ukuntu ategereza kwifata mu gufungura mu kubaho mu kuruhuka no kumuhanura kwimenyereza kwinonora imitsi kugira ubuzima bwiwe bwose abushishikare kandi n'iyo miti igende neza mu mubiri wiwe
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo sida ngiyo karugera inyange haridi batazirira dogo eyi duha ijambo abanywanyi bacu diyonezi ndiho ku bwayo yatwandikiye avuga ati narumvise ikiganiro kijanye n'abahuza ibitsina babisangiye sintegera neza icoba gituma abo bahuza ibitsina babisangiye bavyishimira kandi bazi ko ijambo ry'imana ribibuza abavyeyi babo babifisemwo uruhara kuko bihera mu bwana muganga munyana twishurire n'uyu munywanyi diyonize ndiho ku bwayo ndakuramukije nibyo yuko abantu bahuza ibitsina kandi babisangiye baguma bibonekeza hano mu burundi kandi bakibonekeza no ku isi yose rero kuvuga ngo uragiriza abavyeyi ko bafise mu ruhara ivyigwa vyarerekanye yuko ari abantu bavuka bameze uko kandi n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ryarerekanye yuko atari ingwara ariko ari uko baremwe nico gituma rero ubona yuko basigaye babivuga kugira abantu babimenye
turashimiye damascene bukuru hamwe na diyoneze ndiho ku bwayo tutibagiye n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishyura nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa ya ba sokuru w'uno munsi uvuga uti uza gukira indwara arayirata bikubwiye iki kuvuga yuko iyo umuntu arwaye indwara akaza arayibwira dufate arwaye nk'indwara akaza arabibwira uwo nk'umuntu abona ko yizigiye ashobora no kumurangira umuti ugasanga iyo ndwara yayikitse
bikubwiye iki
ni ukuvuga yuko mba urwaye ukabwira nk'abagenzi cyangwa umuntu uwo ari we wese arashobora kugira icyo yagufasha babimubwiye
bikubwiye iki
hajya urashobora kurwara indwara ukayihishamo ariko iyo ubwiye mugenzi wawe agashobora gutera icyiyumviro ahakurangira uburyo woronka umuti kwiyo ndwara mu bwo mu gihe wari wayigumijemo uragwara ugasinzigara ukagera kure arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijyanye n'ingaruka zo kudafungura neza ku bari ku miti ipfupfahaza umugera wa sida nshimiye ara ivirankunda yafashije gutororokanya amajwi mu ntara y'amakamba ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise icyo muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundi voa arobas gmail akaburungu com canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu n'imwe mirongo icenda n'imwe mirongo itanu n'imwe canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo ibiri na zitatu mirongo umunani mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na raisa liliane inamahoro ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turashimiye bagenzi bacu bo mu rundi badushikirije ikiganiro kira mu kanya gato gakurikira isa kumi na zibiri turashikiriza ikiganiro cy'umuziki nk'uko twama tubigira iminsi yose ku wa gatandatu nk'aya ma